muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi kuri mikoro muri kumwe nanjye hozine munezero kaze mu biganiro byacu kumva igiterwa kijabuka amazi kigugwa amadovize mwo nkaba nambaye bohe muvyeyi bye bohe bonambaye birateye ubwoba kandi mvize ibito magana atanu baraje kuturaba umunsi umwe baraba barimi by'ikawa ngo naba Mm, bavuze ati sibo uyu ni umwe mu barimyi b'ikawa ashikiriza akababaro bafise kubona icyo giterwa baki- bakirima ariko ntihagire akarusho bakibonamwo iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abana b'abanyeshuri bateze imitego imiduga yo mu bwoko bwa fuso bitwaje ibigwanisho muri komine mugamba mu ntara ya bururi turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi y'amaradiyo yanyu abarimyi b'ikawa ibi- bagera ku bihumbi cumi na bibiri mu burundi ntibarahembwa amafaranga yabo eh, y'ikawa bashoye mu mwaka uheze kuri uyu wa kane abashikiranganji bazindutse kwishura ku bibazo by'abashingamateka mu ntumbero yo kurabira hamwe ukuntu igisata c'ikawa conagurwa umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza niho yari
yugurura ibikorwa vyo kuri uyu wa kane umukuru w'inama nshingamateka yavuze ko hahindutse ibitari bike mu gisata c'ikawa pascal nyabenda yibukije ko mu minsi yahera hageze igihe co gushora ikawa wasanga abanyagihugu bakeye mu maso yatanze akarorero kw'ico gihe nyene urugo yacagurira impuzu umuryango wiwe wose akanabika yo kurihira abana amashuri umukuru w'inama nshingamateka yemeje ko ivyo bimenyetso vyose vyazimanganye muri iki gihe aha ijambo umushingamateka arongoye umugwi wamaho bernard ndayisenga yabajije ibibazo bitari bike vyose vyagarutse ku kuntu igisata c'ikawa casubiye inyuma kuva kiroye mu minwe y'abikorera utwabo kimwe mu biraje ishinga abaserukira abanyagihugu ni ikigaga c'intega bizoza cahora gikoreshwa mu gusahiriza ibiciro mu gihe kw'isoko mpuzamakungu vyamanutse bernard ndayisenga imbere y'uko igisata c'ikawa gishyirwa mu minwe y'abikorera ibyabo hariho ikigega cy'integabizoza fondo stabilization bikora ko igihe ibiciro bikorotse ku isoko mpuzamakungu ni nacyo kigega leta yikora ko mu gutanga ingwati mu mabanki kugira haboneke amafaranga yo kugura ikawa imbere y'uko igisata c'ikawa gishyirwa mu minwe y'abikorera ibyabo cyararenza gato imiliyaridi icumi z'amafaranga y'amarundi icyo kigega coba cahereye hehe amafaranga yari muri ico kigega yoba yakoreshejwe iki mu bijanye no gushigikira abarimyi b'ikawa umushikiranganji w'ikigega ca leta arahumuriza ko ayo mafaranga ataho yaroye ariko domitien ndiho ku bwayo yibutsa ko ubu leta itacemerewe gukoresha ayo mafaranga ico yari yayateguriye aha inyinshi notanga ni uko icyo kigega ataho cyahereye kiracyariho kuko kirafise n'amafaranga ari mu bubiko bw'ibanki nkuru ya repubulika y'u Burundi ku ikonte cumi na rimwe mirongo ibiri n'icenda agakoni gashinze ubusa ubusa kabiri iyo konte uyu munsi ikaba iriko amafaranga imiliyaridi indwi na miliyoni amajana abiri n'utundi turengako hano babwira yuko ayo mafaranga atashobora gukoreshwa muri ico gisata kubera ko ico gisata cashizwe mu minwe y'abikorera utwabo kuko amategeko asigaye agenga ico gisata ntiyemerera leta gusubira gufasha gusa- gusununura igiciro c'ikawa mu gihe kiri hasi abashingamateka bemeza ko mu matohoza bakoze basanze hari abanyagihugu basigaye barandura ikawa bakayisubiriza ibindi biterwa zimwe mu mvo ni ukudahembwa ku gihe n'ibiciro bito aba ni bamwe muri bo Hana kikiro c'ibiharage nk'ubu make n'igihumbi ku kiro c'ibiharage kabanazo kiro murumva ko ari amajana ane na mirongo ine ibiharage ubirima amasuka abiri mikawa nazo tuzamura rimwe mu kwezi kwa gatanu tukazosubira kwamura mu kundi kwezi kwa gatanu umwaka uheze mu minsi yahera urabona nk'abantu baramura ikawa bakababikira ku mayezine hama hakagera aho gihe babatumako ti muraza mutore utwanyu uca usanga nyimba ari akantu wavuganije urakagomboye nk'utwo dufaranga mugabo ubu siko biri ubu ntibababikira kandi urabona ni nko mu mwaka uheze bageze ngo baranatubikiye ntayo baduhaye ntayo batanze kumva igiterwa kijabuka amazi kigugwa amadovize mwo nkaba nambaye bohe muvyeyi bye bohe bonambaye birateye ubwoba Eh, kandi mvize ibito magana atanu baraje kuturaba umunsi umwe baraba barima ibyikawa ngo naba Mm, bavuze ati sibo nubo barima ibikawa uzutonde bahembye uzuvuze ngo abarima ibikawa baraje uzobona ari barugoti umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko ikibazo cyo gufasha abarimyi kigiye gutorerwa umuti ibintu bikaba nka mbere deo gide rurema nta ndwi iheze bahejeje kutumenyesha yuko ni banki y'isi yose igiye kuturonsa nk'uko twari twabisabye amahera yababa imiliyoni mirongo itanu na zitanu eh, z'amafaranga y'abanyamerika hariho twaravuze yuko ayo mahera ata handi azoja atari muri uku kunagura ikawa ishaje kuyongerereza ibitigiri hamwe no kuronsa ifumbire na ya myifato myiza twahora tubona yo gusasira gukata no gupompa igiterwa cy'ikawa leta ntiyareze amaboko ahubwo iri kirakora mu burundi umugambi wo gushira igisata c'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka wa 2006 inyuma y'imyaka itatu niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice 70 kwijana by'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbu wayo hari igihe ushika ku matoni ibihumbi mirongo itatu uyu mwaka ariko hitezwa amatoni atarenga ibihumbi cumi n'umunani eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro byacu mu ntara ya bururi komine mugamba abana b'abanyeshuri babiri bari bitwaje ibigwanisho bateze imitego imiduga yo mu bwoko bwa fuso umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidelite yishatse yagiyeyo
muri zone vyo ku musozi nyakimonyi kwibarabara ya bujumbura matana rn7 mu funyafunya y'igifaransa inkozi zimutse zasirana amakuru duhabwa n'abanyagihugu bo ku muhabo akemezwa n'abajeje intwaro ku rwego rwo hasi amenyesha ko izo nkozi zavuye ku mutego imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu bwoko bwa fuso yatezwe n'abitwaje ibigwanisho nkengurutse pascal rongoye agacimbiri gasenyi tuzi yuko ari abagizi ba nabi bategereye imodoka mu gatondo ibiribwa z'inyakayigo aya makuru dushikira avuga yuko bivye amahera mubona tuzi igitigira batwaye amafaranga nta muntu bishe nta bakomerekeje nta bifungurwa batwaye aya bategera ifuso imwe shari ifuso nyinshi uko zari uko bazivuga zashika nka zitanu mugabo hejeje kwiba nk'ifuso zibiri baciye bagira ubwoba hariho abari ko bimba umusenyi abakozi ba komine babatabaje baca barabiruka ko barabakurikirana bashobora kuguma batanga amanasenya yabo ariko baraca uyu mutego wa ku birometero mirongo irindwi uva mu gisagara ca bujumbura abateze izo modoka bahavuye bamenyekana amakuru dukura ku muhabo amenyesha ko vyakozwe n'abanyeshure umwe muri bo yiga mu mwaka wa gatanu mu mashuri mato mato uwundi nawe yiga mu w'indwi mu mashuri yisumbuye uyajeje intwaro urwego rwo hasi ku muhabo amenyesha ko umwe muri abo banyeshure yafashwe rero bari babiri bazihagaritse umwe afise inkoho uwundi nawe yaka amahera bagiye kudandaza aba babiri bazitegereye biga kuri iyo shuri ya nyakimoni umwe yiga mu w'indwi muri ekofa uwundi yiga mu wa gatanu ni ukuvuga rero ko zategewe n'abanyeshuri Eh, bari bafise inkoho inkoho imwe bashoboye inyegeza munsi y'aho barasiye uwo yafashwe rero yarashoboye kuyerekana baratora n'impuzu z'igisirikare uwo uwo muri pirimire niwe yashoboye gufatwa uwo mwindwi ntiyafashwe yashoboye gusiga abajejwe umutekano ubu ntibazi aho agereye aho muri zone vyuya irigize nka kane kuva uyu mwaka utangura imiduga yategeregwa kiretse amafaranga yibwa ntawe turumva yasize ubuzima mu gihe umutego k'uno munsi wakozwe n'abanyeshuri mu mwaka wa gatanu umwaka w'indwi abanyagihugu bo ku muhabo twaganiriye bamwe muri bo bavuga ko biteye amakenga abandi nabo bo bakavuga ko bibabaje amakenga ntabura ituma dufise amakenga nk'ubu unye ari nka- nk'ugwaruka rutanguye kuza nk'ubu unye ruza gutera uru ruzoshobora gutegera nk'aha tuza gusumira ngaha kw'ibarabara baze gusaho ntibyoroshe ateye ubwoba usanze nk'umwana yiga nko mu wa gatanu arategereye abantu imodoka afise n'ibigwanisho birateye ubwoba bwanje nibaza ko intumbero si yo kwiga ngira ngo aba afise ndabyakira nabi kubera umunyeshuri aba akwiye kwiga gusa ibyo bindi nabyo ntaba akwiye kuja mu buntu bw'ubugwanyi buramatari ntayabura inkunzi za christian amenyesha ko uyo mutego atawususaniye n'abitwaje ibigwanisho batera umudugaro muri komine ya mugamba uyu muyobozi w'intara yabwije irya amerika ko yibaza ko abo banyeshuri bagirizwa uwo mutego baba bakorana n'uwahoze ari umusirikare wa leta yatorotse igisoza cy'igihugu aherutse gufatwa buramatari ntayabura yemeza yuko uyohoze ari umusirikare ari we ari inyuma y'imitego yose yakozwe ku miduga kw'ibarabara rya bujumbura matana muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika mubandanya kumviriza ijwi rya amerika i washington dc
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
kenshi na kenshi na cyane mu- na cyane cyane mu burundi urwaruka nibwo rugwa mu bibazo bya politike abahoze ari abanyororo ba politike babahanura iki mu kiganiro muri isanga nshimirimana jean marie umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo spf ntabariza yaganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi muri uyu mwanya aratangura asobanura umunyororo wa politike icyo ari cyo Eh, imfungwa ya politike niyiba eh, izira ibintu byabaye mu gihugu ari by'amatati ashimikiye ku mvo za politike cyangwa imfungwa ya politike tukavuga ko navuga ko ari mu migwi ibiri hari uba azira ibyiyumviro byiwe kubera nk'umuntu azira ibyo aba yavugiye mu nama cyangwa yifuza ati ubutegetsi bwa buku abo nibo twita imfungwa za politike urabona mfatiye kuri twebwe icyo gihe twagirizwa eh, mu- murabona yuko igihe nyene icyubahiro ndadaye merikiyo ratowe yahise agandagurwa atamaze na kabiri murumva icyo gihe abari abaforodebo bose cyangwa abari bafite ibyiyumviro bitavuga rumwe na leta wabaye umugambi wo kubashyira mu aho nakwita mu macuniro y'icyo gihe yari amabohero dufite ibitigiri byinshi byapfiriye mu manyu- mu mabohero y'uburundi atandukanye Eh, urumva icyo gihe niko ndavuga yuko imfungwa za politike aba ari umuntu azira ibyiyumviro bye cyangwa akaba azira guharanira agateka k'abandi ubu niwe navuga ko aba ari imfungwa ya politike rugamba wiriwe muraho neza ye mubaza ikibazo kimwe kugira ngo duhe n'abandi umwanya Eh, ikibazo nge namubaza arabona ko eh, akenshi na kenshi ibibazo muri eh, muri afurika biri kubamo bitewe n'ukuntu twavuga ko umwanzi wa afurika ubundi ni umunyafurika nk'uko alpha brondi abivuga ndamubaza eh, ni ubuhe buvugizi cyangwa se nu- ni iki bakora kugira ngo abantu biyumvemo ko bagomba gukora uko bashoboye eh, bagahangana n'umuntu wese ubabuza uburenganzira bwabo cyangwa se umuntu wese ushaka kubakanga ababwira a- ababuza kugira icyo batangaza ku byerekeye politike ni ukuvuga icyo bakorera umuntu uburenganzira bwe bwa politike buhonyonzwe Eh, ni ibyo nshaka kugira ngo mbaze ese bo bako- ba- bamufasha iki ese iyo aramutse ahuye n'ibibazo bya politike ni iki bakora kugira ngo nibura uwo muntu abashe kuba ya- yarengana ye rugamba ndagushimiye Eh, namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane no na, na bernard rero bernard wiriwe mwiriwe ye nawe rero ikibazo kimwe Eh, akabazo nge nariste kubaza umutumira mbere na mbere mbanze kumusuhuza akabazo rero nari mfite turi kubona kenshi ibibazo byose biri mu burundi ingaruka mbi zibwira ku ku rubyiruko abana benshi nibo bari gukorerwa amabi nashyambaze iki kintu bari gukora kugira urubyiruko buve mu izo ngorane buri- durimo ikindi nacyo nka twebwe nyine ugwaruka mwatugira iyihe nama mwaduhanura ute kugira nyine twe kuza tu- tujya mu- mu- mu ibyo bibazo dutewe n'abanyepolitike babidutwaramo murakoze akabazo kanjye karara ye urakoze bernard jean namwe marie murakoze cyane ye jean marie wabumvise rero n'urubyiruko rugamba ati ugize ingorane za politiki mumufashe iki kugira ngo ah, uburenganzira bwe budakomeza guhungabana mbese ahangane n'ibyo bibazo Eh, aha nagira nibutsa bariko baratwumviriza ko imvo za politike twozitandukanya rugamba bagira ikibazo ciza politike navuze yuko imvo za politike zigo- zi- gutandukanya umuntu azira ivyiyumvire vye n'uwo azira ingorane mbega ziba zabaye mu gihugu naguha akarorero nko muri iki gihugu cy'u burundi abantu imfungwa za politike zabonetse icyenda na gatatu urugamba eh, abyumve aho ngaho mu rwanda a- aherereye ya telefoni ari eh, ndibaza yuko kijya gihe cya mirongo icyenda na kane eh, urubyiruko rwoba ariko rwoba rwara mu mohe yabijya byabaye mu rwanda sinshaka kubigarukaho ni ukuvuga rero yuko kuba imfungwa ya politike cyangwa gukina politike navuga urubyiruko ru- turafite indero mu kirundi twavuga ngo dukurane indero yo kuziko ubwa mbere no kubanza kubaha abayobozi kuva ku wo hasi gushyira ku wo hejuru hanyuma u- ntiwangirize ibintu bya bene byo bya barundi cyangwa bya uriya n'uriya icyo gihe u- twebwe twamaze gutoza muri ntabariza tukamenya yuko muri ubu wafashwe kuva ukiri muri pa- eh, muri polisi gushyira muri parike ndiko ndavuga mu ma- aho tuba twamaze kwinjira muri jisitisi mu mbega aho turagukurikirana ariko ntitwinjirire ubutungane mu kinyarwanda n'ubutabera ko turabanza tukareka ubutabera bugakurikirana amatohoza yabwo turashima n'abayobozi baba barongoye ayo maparike cyangwa ayo masentare ko dukorana neza tubabajije ino ndiko ndavuga hano mu burundi yego eh, z'imfungwa baratwishyura kandi bakatureka dosiye tukayikurikirana ariko tutabinjiriye mu kazi tutabateye igisure Mm.
nabo bakatwemerera yuko nk'uko turi ko duharanira agateka ka kiremwamuntu Eh, nagira yo mubwira urubyiruko nigo rukwiye kuba amaso yambajije ikibazo ariko n'inyishu yayihaye Mm.
nibabe magabo bamenye yuko nibo baba bagifite ubwenge buri ku murongo butarasaza cyane Mhm.
bamenya ati uyu munsi nimba naka ariwe minisitiri nanjye ejo nije nzaba ndamukiwe ntiworamukirwa kuba minisitiri uta rupfasoni ufise utubaha ufata umugenza ukamufata uko wigombeye cyangwa ugafata abayobozi bagutegeka baba mu karere cyangwa ku mutumba cyangwa mu ikomine ngo bafate uko bishakiye ibyo ntituzabyita politiki twanje kubwira urubyiruko ruri kutwumviriza ubwa mbere tubanze tugire urupfasoni hanyuma twongere tumenye ko agateka kazina muntu gahera i- kuri wewe na ka mugenzi wawe aho ngaho ni ukuri twumvise uri kurengana turasidukana n'iyo nka tukagukurikirana nta bwoba dufise mu gukurikirana umuntu aba ariko ahahohoterwa bernard M- musana nabinjiye mu bibazo bya bernard uko abibajije avuga ati ingorane urubyiruko urwaruka ingorane za politiki bazivamo gute Eh, ingorane za politiki urwaruko ko muzoruvamo ubwa mbere mpereye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twarabwiye urwaruka yuko ah, murabona ngire mbereke mu kubitandukanya kugira babyumve nk'uko mm, eh, twabyigishije cyangwa twabyigishijwe navuze nti urwaruka cyangwa urubyiruko nibabanze bamenye yuko ikintu cya mbere kibarindiriye ni ishuri nimba ababyeyi baba barungitse ku mashuri ntibagende bige amapolitike bayerekere abanyepolitike nihagira ko barangiza amashuri yabo bazaja muri ayo mapolitike ariko ba- bamenye yuko bamaze kuronka itongo ryabo rijya diporome hanyuma bamaze ku- kubona yuko mm, na- natanze uburorero icyenda na gatatu urubyiruko niko rwaguye mu mporero n'ibi ngibi biriko byabaye mu burundi turabibona ibi bamwe bita imigumuko cyangwa abandi bakabyita imyiyerekano Mhm.
imyigaragambyo urabona ko ari imfungwa urwaruka ariko rwahasize eh, amagara menshi cyangwa ingufu nyinshi bahatakarije ingufu nyinshi ni ukuvuga yuko rero kugira bave mu tuve mu urwaruka ruve mu izo ngorane ni uko ubwa mbere tubasaba yuko yaba mu biganiro biriko biraba ibyo ari byo byose batogurukumira cyangwa mu bikorwa byose biba biriko birakorwa mu gihugu hanyuma mu by'ibiganiro nabyo murumva yuko baca umugani mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore nta leta yo kwijajara ngo ijye ngo iryame isinzire urwaruka atagwaruka ifise urwaruka turabona yuko haba muri mu bikorwa by'ingufu turarukenera haba mu bikorwa byo kubanguka turabikenera haba mu by'ubwenge urwaruka rurashoboye kandi twe tuba turiko turagenda urwaruka turabona ko ariko dushaka rero ko tuzosigarana urwaruka ibyatunaniye ariko urwo rwaruka nabwo navuze nk'itangira aha hejuru nti ntibatandukanye icyatsi n'ururo babone imbonane zose kuntu zagiye ziraba nibo zihitana niko ndabisubiramo kugira kubera bambajije yuko ukuntu bazivamo kuzivamo rero twatangiye twaratangiye muyinga tuzabandanya intara zose z'igihugu mbega n'urubyiruko ruri hanze turusangeyo tubabwire iby'amahoro urwaruka rero numva kugira ruve mu ngorane ari uko babanza bagakunda igihugu cyabo bakirinda abanyepolitike baba babi boba bababwira ibi na biriya cyangwa mbega na- no mu mashyirahamwe iwacu natandukirayo naho hariho abatabereye urubyiruko eh, akarorero keza Yego, numva kuva muri- muri ibyo bintu urubyiruko cyangwa urwaruka ari uko bobona ati kazoza kacu ni twebwe nyine tugafise mu minwe yacu mu maboko yacu ye bernard nanone yari yabajije ariko ibisubizo ndumva wabitanze ati urubyiruko rwakora iki koko bifatika usibye kubaha inama yego mu- mu nyifato ariko ibikorwa nyakuri ndabona mumaze kubivuga ntibige bareke gukurikira abanyapolitiki kubajya inyuma bakunda igihugu hanyuma ntabwo bazagwa muri ayo matati y- muri ibyo bibazo bya politiki nibyo hari akandi mwakongeraho mwamwongereraho Eh, ikindi twoshaka kumwongereraho ni uko urwaruka aha ruba ruri ba- ari babiri cyangwa batatu bane baza baravugana ati mbe mbona biriya bintu ibi na biriya twabigiriyemo iki ko abo twakurikiye tubona beheza kuba aba- byabaye bagahita badusiga ngaha ngaha hanyuma muri icyo gihe iyo abantu babiri batatu bagiye hamwe bakaganira nk'uko abarundi bamwe bavuga ati tuganire kuko abarundi bamwe baganira nibaza yuko umuti uraboneka ababwira kandi ko ibyo kenshi bikorwa n'agakuku kuko jewe ndabizi agakuku karimisha mugwiri ariko baca umugani mu kirundi ni ukuvuga yuko nsobanuye neza aba- abana bavukiye mu gisagara batazi uba- u- aga- ugwiri urwo aribwo mu Mm.
kinyarwanda ni imbagara Eh, n'urwiri iryo jambo naryo rirahari eh, ziva ahantu hari hagumye hagumye ariko izo mbagara eh, ubwo gwiri nturumaremwo agumva agakuku karanduka rero kakakujyana mu mushike mu kirundi bisigura ko urubyiruko ntirwafata nka nkama ishuri rugafata nka nkama ibikorwa by'iterambere kujya kwiyubakira amashuri yabo bagafata nka nkama kujya kwigira imyuga kuko nta mwuga udakiza urabona ino ma- ni amantembera hano mu buyenzi nkaraba abana bigiye umwuga wo gukora amamodoka batagiye muri ibyo ngibyo aragenda eh, akiyubakira inzu ye cyangwa akagendera mu muduga mwiza ariko umuntu yagendeye akurikiye abanyepolitike ngo barafite ibyo zobaha nabo usanga abanyepolitike nyine y'ikiringo kigire kirangira umengana ntibarahaga urumva nta waza kugaburira nawe atarahaga icyo numva aricyo nabereka ko abanyepolitike cyane cyane baba ba hano i burundi duherereye naho umwanya ka- mwambaza akarorero nagatanga ariko reka tube turabangiye ko atakomurambaza ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abahoze ari imfungwa za politiki baha izihe mpanuro urubyiruko kugira ngo rutazira ibya politiki rudakomeza kuzira ibya politiki kuko akenshi ari bo ingorane zigwaho umushyitsi mukuru urimo uduhanura ni nshimirimana jean marie umuyobozi w'ishyirahamwe ntabariza thierry wiriwe Mwiriwe neza ye ikibazo cyawe rero ikibazo nagomba kumubaza Mhm.
bagomba kubaza yuko nabo iyo yakunzwe ari urubyiruko akagira kabiri bagomba kubaza nimba yakunzwe ari urubyiruko Ah, babatumye urubyiruko barajya kubasura mu mabohero baba barimo nimba batajya kubasura impanuro y'ubuhariko ariko reberwa n'abanyapolitike biba bigiye murakoze ikibazo cyanjye ni iki ye urakoze nawe ehe nda- nditwa ndatwenza ariko si we nwenze Ni ukuri ndabyumva yabaye- yabaye nk'ukebura nawe Eh, ikintu ahubwo aho numvisemo ko umenga igenda twari turi mu munyororo jewe nyene ndiko ndivuga mhm.
twarabaza ati mbe babandi bari hehe badutuma bya bindi Ba- cyangwa batuma ibi bintu biba ko bo barondera inyungu zo kwibera ba minisitiri cyangwa abashikiranganji cyangwa bagashika ku byo baronka none ko tumaze gufatwa nta munyepolitike yigeze aza kuturaba nta n'umwe n'umwe Eh, nta nta n'umwe nu- umwe n'uwaje Eh, de hose yarigeze kuza turi mu iboro rya mpimba Ah, hari ukugira ari umukuru w'inama nshingamateka aho ndiko ndavuga ibi- ntaye mfite naho navuga umuntu mba mfite ibyemezo kuri byo bikwiye eh, nta aje yaje ico gihe umenya ari umukuru w'inama nshingamateka aratubwira ngo muzotaha mugabo uh, turarindira turabura yarinze ava muri iyo nama nshingamateka ata n'umunyururu n'umwe avuyemo kandi yari afite ubushobozi ico gihe atwara forodebu ariko nta munyapolitike n'umwe yigeze asura ah, aba- aba- imfungwa za politike
arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi aho yaganira na jean marie nshimirimana umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo spf ntabariza asanzwe yariko baganira bariko baganira rero ku bibazo vya politike urwaruka ruhura navyo
Ibubafu, ibubafu, ibujo, ibujo, ibujo, ibujo, ibubafu, ibubafu, ibujo, ibujo, ibujo, ibujo, ibubafu, ibubafu, ibujo, ibujo, ibujo, ibujo, ibubafu, ibubafu, ibujo, ibujo, ibujo, ibujo. Hariya imvura iragwa, inka zikarisha, zo kujana, zo kujana. Hariya iwacu imiri mireze zo kujana zo kujana mo usa neza ukosa nayo kwiteke ndagukeza Ay, turi kwiteka urufasoni n'ubwitonzi bwawe ukaba umeze nk'abarundikazi kirezinu gasimbwe n'umutima duwa duwa mwe kirezi cyo kurata buri munsi buri kindi singusiga turajyana i bujumbura na kigali hariya imvura iragwa inka zikarisha zo kujyana zo kujyana we zo kujyana hariya iwacu imiri mireze zo kujyana zo kujyana zo kujyana akira amata akira amazuba akira urukundo rudasanzwe uwahawe n'imana yiyita umuhinga akibyimbya nimba imana yaramuhaye akayimanutsa biramusa tuyengayenga gushyira umugongo ubona afashe sindekorana mba kiragi cyo kurata buri munsi simusiga ngwino nkujyane mu biyaga bigari nzokwereka tanganyika nzokwereka cohoha nzokwereka bwina nzokwereka kwenu nzokwereka kivu nzokwereka kivu iwacu imiri mireze zo kujyana zo kujyana we zo kujyana vinamayaya umuntu wayimye ku nzira uramera umwana agakende kamisangwa n'umunsi tuzohura nkakwereka nanjye inshuti naroze muri kenya muri kenya Tamba Gazimbo, Tamba Gazimbo, yewe. Ibubafu, Ibubafu, Ibujo, Ibujo, Ibujo, Ibujo, Ibujo. Tamba Gazimbo, Ibubafu, Ibujo, Ibujo, Ibujo.
ako ka karirimbo iwacu k'umuririmbyi kidumu twizere rero ko iwacu ari amahoro mumeze neza turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya amerika aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje munezero hozina washize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi ndashimiye kandi bagenzi bacu bayateguye bakayegeranya hirya no hino mu ntara z'uburundi mugire umugoroba mwiza mwese mubandanye kumviza ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika